you go fight lion you think say your things go complete òdùpẹ́tẹ́ oh, mi ò lọ sí àti dey fight lion lion babu kan súnmọ́ lásán gbogbo kùbán nìyẹn ilẹ̀ ńlẹ̀. my people o oh, nigeria singer wey dem dey call portable don come out to explain o after we hear say eh, some dem beat Chris comot for im body wen e be say dem even break im leg because of di money wey be say People wey be say im dey host show for give am say make he come do show He collect money finish e chop am na di pipo say they no go gree o eh, portable according to portable portable say na last year dem give im manager five million my people i go play the video more could i see dem give im manager five million make he come perform The manager carry two point five million give am im chop the money e come reach this year dem no come do the something e come reach this year dem come tell am say make e come now e tell dem say things don cost o oh. say e no go fit take dat amount dem come add one million naira to am e come go go do the thing finish as e dey go back now. dem start to dey kpokporo am oh. dey start to dey beat am abeg my pipo make una hear for una mouth wetin so tey dem break portable leg portable say im don come back from hospital now e begin dey explain on oh, online in law say portable you go explain tire oya oh, make una lis ten to wetin portable eh, talk and make una share for una eh, eh, for my comment section wetin una feel about this whole thing wetin be the lesson una go learn from this portable matter. so those people, because I say i help una now una say una wan feature me dem say na two dey be dem wan future me from america now nígbà ẹ fẹ́ fúnṣọ mi una give my manager two point five million as my manager give me the money then na last year they draw they give me money o oh. this year na i talk say price don high o ẹ wo i do the video for them o oh. after they pay me one million again i say me before I, from go to ajah mo máa ná tó one million máa ń dáwó so ten one million kí lè fi balance kó jẹ́ three point five as i reach there i do video do everything o. Oh. No? make i dey go house na him dey attack me say i must refund o ẹ eh, wò wọ́n refund mi lójú o ọgbẹ́ mi kò bẹ́ẹ̀ ni mi mọ̀ kankan o àwọn ọmọ ọ̀tá gan lọ́sàrè wọnú ilé you go fight lion you think say your things go complete o dúpẹ́ tẹ̀mí ò lọ sí. àti the fight lion lion babu nǹkan súnmọ́ lásán gbogbo kùpán nìyẹn ilẹ̀ ilẹ̀ kọ́ lọ ṣá o plus na two dẹ̀ bí o wey be say dem say ma help dem o help their o latin america wọn blow a fool at forty wọn blow at forty years now i no know dem no know dem o even <laughs> my. people o portable dey make me dey laugh abeg i no fit laugh make una leave una comment for my for my comment section abeg if you never subscribe to our channel make you subscribe we dey bring una update more more gist in fact a lot of gist for this channel. have a nice day. Bye.